my people no be small thing o hmm. wahala don happen o Jaiye don call Fetia Balogun come outside o e don call Fetia Balogun say Fetia Balogun I don work for you it is time for you to pay me my money because she don dey talk am for in a very secret way like out of the social media outside of social media and Fetia no wan pay am You see, right now, it is time for them to carry the matter on social media. Hi guys, welcome back to another audience, guys. How you all doing? If you are new here, you are welcome. And if you are a return subscriber, God bless you. As you always come back to watch my video. My people not be smart, you know. Today video about Jaiye Kuti and Fetia Balogun. A lot of people know Jaiye Kuti. Jaiye Kuti na Yoruba actress We be say she dey act Yoruba movie. A lot of people dey gbadun her movie. And Fathia Balogun na also Yoruba actress we say she dey act Yoruba movie and a lot of people they enjoy her movie. My people, e don happen. No be small thing o. So tey the matana don't come to social media. Now, Jaye Kuti drag Fathia Balogun come to social media. Says, Fathia Balogun, come pay me my money. I work for you. You supposed to pay me my money. Now, she dey toss me people help am talk to Fathia Balogun. Mayfair Balogun come do the right thing Mayfair Balogun pay her her money He say because this time around this kind of situation wey e dey for Nigeria no be wey uh, eh, situation wey be say person go work wey the people uh, the person wey person work for no go come pay am the money and she no go feel silent because of the situation of Nigeria everything dey cost every day and this acting of a thing na she take dey live her life my people now Jaiye Kuti drag fetia Balogun come social media say uh, Fathia Balogun you must pay me my money because I work for this money it is time for you to pay now a lot of people dey reason say ah Jaiye Kuti this one na play play abi na you dey serious because if you dey serious you get all those una get oga for inside that Yoruba movie industry everything no be social media na una go dey run dey come mm. but some people still talk say before Jaiye Kuti could come to social media, maybe all those oga patapata don't talk to don't talk to Fetia. Fetia no gree and the money. That is why Jaiye Kuti come decided to carry the matter on social media. Instead of make she see Fetia come dey fight Fetia for real life, Where they come dey beat themselves just the way Jaiye Kuti and another Yoruba, uh, just the way Fetia uh, eh, Balogun and another Yoruba actress where they jam each other for party, Where they come dey fight each other, they beat each other now Jaiye Kuti say she no want hand to hand fighting but she wan drag Fathia Balogun on social media so that people go tell Fathia Balogun say you go pay Jaiye Kuti the money where you dey owe Jaiye Kuti because the way she dey dey go make person drive whether now uh, eh, drive or buy fuel and the kind amount the kind how fuel cost to Nigeria now Not be wetin another person go just carry say you want the whole person money after the work finish so right now Jaiye Kuti tok say she dey tell Fetia before this matter go turn to hand to hand fighting See dem come they see each other they dey eh, beat each other That is why she carry this matter come to social media say May Fetia pay her her money because she no go feel the quiet as she don't report Fetia up and down Fetia, they insist say she no want pay the money That is why she decided to drag Fetia eh, come to social media say if this matter don't enter social media many people go tag Fetia. make Fetia go pay jai kuti and Fetia go fit pay jai kuti while some people dey talk say every time every time if una dey fight why una dey run dey come social media una suppose to dey settle dis matter no how no how wey be say if Fetia don see say you don dey report am up and down for inside dat movie industry Fetia go pay you dat mean say as you don tell eh, feta may eh, eh, jaye tell feta may pay am and feta no gree pay the money in time so jaye con decided to run to social media just to make this matter let people know say feta she work for feta feta no wan pay so people feel say jaye kuti why you go just run come social media like that? say you no suppose to run come social media no matter what at least next time you no go work for am again as you as you work for am for the for this one wey be say she no pay next time make you no work for am again why some people feel say faithia the way dem drag am come so e good so that faithia go fit pay the money instead of say e she go go block faithia for where faithia dey work wey she go come decide to dey fight faithia dey wey dem dey beat each other just like remi surutu wey she and faithia fight themselves beat themselves for public or oh, inside pipo party no be small tin o oh, before e come leak to social media that time so jayekuti say she no wan do like that with faithia but she go just post to let people know say people wey know faithia make dem go tell am to do the right thing say because if dem no do the right thing if she can't take action that means say make people no complain but this one wey you do right now na still action because this one i no go fit comot for social media like like e go just dey there say faithia the old jaye kuti some wey be say e don even read the news if faithia come finally use shame take pay this money no some of them no go don know even know say faithia don pay the money because mm. why she no go come call social media to come tell us say faithia don pay or make una no dey drag faithia again because as you don post am right now and you see dey expect make faithia pay una sure say faithia go fit pay this money after Jaiye Kuti don post this thing for social media because many people feel say if faithia come later pay Jaiye Kuti Jaiye Kuti no go come social media to come tell us say she don collect her money again and many people wey see the news say Fetcher the old Jaiye Kuti no be dem go come across the news again if Fetcher finally uh, eh, uh, eh, Fetcher come later pay the money so my people many people dey talk say Jaiye Kuti make she dey calm down una know say e never tey wey be say Jaiye Kuti do video about Yoruba actors when they come to social media come dey beg money where a lot of people bash Jaiye Kuti say Jaiye Kuti na your money say money too dey pepper you for body these people dey sick make dem dey kpai for silence all the name of say dem no want make shame catch the other Yoruba actors so right now many people really bash Jaiye Kuti that time say because wetin Jaiye Kuti talk e pass her mouth so this one wey be say Jaiye Kuti come still carry uh, come social media again say one of her colleagues the olam which is Fathia Balogun make dem tell Fathia make Fathia pay her money o oh. she don work for Fathia enough is enough she cannot keep this uh, talk again she cannot keep it to herself again it is time for her to speak out because if she no speak out she no go fit see her money collect people talk say Jaiye Kuti na person wey be say any small pin she don run come social media any small thing she don run come social media come drag the person and even as all those actors own wey dem dey give money where they go dey eh, where they don't hold where they don't see money take pay their bills again many of them, dey talk say many many of those eh, actors none of them come outside to come talk say the way those old eh, actors they come back, say they no like am na only Jaiye Kuti na do video on top of this matter start to the talk say make they enter house say many of them use their young age in a very rough way when they dey young say they no dey take care of their wife and their children so right now Jaiye Kuti come still do the same another way which is he drag Fathia Balogun so many people talk say Fathia Balogun how you too go call person for work you no go do wetin you no go pay the person if you know say you dey owe Jaiye Kuti for the disgrace to dey go all over the social media as Jayekuti don talk say she don fit tell you for secretly uh, and you no you no take action you no even talk say you wan even shake your body say you wan pay her now when she come drag you come social media really make sense because even if you come later pay her because say she drag you the matter go still dey social media say you work you you no pay and people any small thing people come dey give you uh, come uh, give you name say oh people give you title say oh if you work for faithia balogun she no go pay money o she no be person wey be say she dey quick dey pay money o say make people dey be careful that is the way people come take dey say the things so people feel say faithia as wey be say jaye kuti don report to person they don talk to you say make you pay even if you see say jaye kuti say the work wey jaye kuti maybe jaye kuti work na e no complete the job na im make faithia no pay we never hear the side of uh, eh, faithia own but people feel say jaye kuti work even if you no fit pay am the money complete at least pay am some inside so that this disgrace or dragging each other go stop for social media because this one wey be say jaye kuti don start so moku no come see see video wey go leak come outside wey una two dey beat each other dey dey dey fight hand to hand o uh -huh. so that one no go make sense so pipo dey tell Feti Balogun dey dey tag am say Feti Balogun make you pay jaye kuti so that jaye kuti go drop this write up because this write up now don go far for social media say fathia balogun dey hold jayekuti because people go feel say na so fathia balogun dey do up and down based on say Fathia Balogun don first get fight with Yabo Ojo get fight with Remi Surutu so people go come dey give Fathia Balogun name say she dey like to dey inject people at the end of the day she go come do as if say no be she do am if the people start to dey shout dey talk dey drag her name for social media but she go dey do as if no be she do am not knowing that underground the one wey she dey do e pass the people wey be say e dey run come social media say because na she dey inject them before those one dey carry the matter dey run dey come social media all right my people, as i come across this news now i tok say make i carry am come here to come share with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe to my youtube channel make una subscribe so dat you no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys see you guys for next video bye guys.